mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho ku badukurikira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya mu rwanda abantu bataramenyekana baraye bateye grenade mu mujyi wa kigali bakomeretsa umwana muto umutekano waho nta kibazo hari hafite nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba nta n'umuntu dukeka waho hafi wenda twebwe wenda niwe waba wakoze ibyo bintu gusa polisi iracyakurikirana iperereza nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo uyu ni umwe mu baturiye aho hazwi nka kicukiro niboyi akagari ka nyakabanda mu mudugudu w'indakemwa igitero cyabaye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi urangiye igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho igisasu cyaraye giturikiye mu kabari gihitana abantu batandatu naho muri kameruni abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza bashimuse abantu barenga icumi ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza muri kameruni baraye bashimusa abantu barenga icumi bari mu myigaragambyo bavuga ko yamaganaga urugomo rw'abarwanya ubutegetsi abo bitandukanyije abo bitandukanyije bavuga ko guverinoma yahaye abenshi mu bavuga igifaransa mu gihugu amafaranga kugira ngo bigaragambye bityo bateshe agaciro ibivugwa n'abo bitandukanyije cyakora abayobozi bakabihakana ni inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi umugabo n'abagore cumi n'umwe bamwe batambaye igice cyo hejuru bicaye hasi batega amatwi abakekwaho kuba abitandukanyije babategeka kwemera ko guverinoma yishyuye amafaranga abagore mu mujyi wa uku uherereye mu burengerazuba uvugwamo icyongereza kugira ngo bakore imyigaragambyo ku mihanda y'abarwanyi bavugwaho ihohotera uwo mugabo biboneka ko yakubiswe mu maso abagore nabo biragaragara ko bananiwe muri videwo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga harimo facebook na whatsapp abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko uwo mugabo hamwe n'abo bagore bari mu bantu amagana menshi bigaragambyaga mu mujyi wa oku abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko mu byumweru bibiri bishize imyigaragambyo nk'iyo yabaye mu bice bya njikejem manshok ngemisiba na erak mu midugudu y'abahinzi n'aborozi mu ntara ya north west ivugwamo ururimi rw'icyongereza abasirikare bavuga ko iyo videwo yafashwe n'abarwanyi babitandukanyije ahitwa erak ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa kane igisirikare kinavuga ko abagore cumi na bane bashimuswe ko atari abo cumi n'umwe berekanwe bonyine ariko nta makuru yatanzwe kuri abo batatu baburiwe irengero kapo daniel wungirije umukuru w'ingabo za ambazonia umwe mu mitwe y'abitandukanyije muri kameruni avuga ko abashimuswe bashyizweho n'abategetsi muri guverinoma hamwe n'abatonesheje iyawundi bashyigikiye guverinoma ya kameruni kugira ngo bateshe agaciro abitandukanyije intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri mari elgasimu wane uyu munsi yasabye leta ya mari kwemerera ingabo z'amahoro za oni kujya kureba ibyabereye mu mujyi wa mura hagati no hagati mu gihugu umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi human rights watch uvuga ko igisirikare cya mari gifatanyije n'abacanshuro bashobora kuba ari abarusiya bahiciye abaturage bagera kuri magana atatu mu mpera z'ukwezi gushize ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ni rimwe mu ihohoterwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke ryiyamirijwe na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza n'ubufaransa ishyirahamwe human rights watch ritangaza ko ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya mura buri mu bwicanyi bukabije cyane bwabaye muri mari mu kiringo cy'imyaka cumi icyo gihugu kimaze kigwanya intagondwa z'abayisilamu ubwongereza n'ubufaransa ritangaza ko bacangero b'abarusiya bo mu mugwi wagner bashigikiwe n'uburusiya bagize uruhara muri ubwo bwicanyi intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu muri mari elgasim one yabwiye urwego rw'iryo shirahamwe rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko leta ya mari yamenyesheje mu itangazo ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane ko yishe abagira iterabwoba batari bake mu karere ka mura kari hagati mu gihugu yamara yatangaje ko inteko zijeje gucungira umutekano za onu zizwi ku izina rya minusma zaronse amakuru ku ihohoterwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryakozwe na leta ya mari ku basivile batari bake mu bikorwa byayo vya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika Ukraine iratangaza ko abantu hafi mirongo itanu bishwe mu gitero cya roketi cyakozwe aho abantu bategera gari ya moshi hakoreshwa mu guhungisha abasivili bari mu bari mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo abandi bantu batari bake bakomeretse muri icyo kibanza cyari cyuzuyemo abasivile bariko bahunga ingwano ibera mu buseruko bwa Ukraine hamwe n'ubwoba kw'ibitero bikomeye vy'uburusiya bishobora kubera muri ako karere Pavlo Kirilenko uramatari w'intara ya Donetsk aho ico kibanza abantu bafatiramwo za gari ya moshi citwa Kramatorsk kiri amenyesha ko abantu bagera kuri mirongo itanu bishwe mu gihe abandi mirongo umunani n'indwi bakomeretse benshi muri bo bikomeye cane mu vyo avuga ko ari igitero inteko z'uburusiya zakoze n'impaka amenyesha ko uburusiya bushaka gutera ubwoba n'ukwica ibitigiri vyinshi cane bishoboka vy'abasivili kirilenko yerekanye amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi y'ibiziga vy'abantu batari bake birambaraye hasi itororokanizo ry'amakuru rya leta y'uburusiya ria ryasubiyemwo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya butangaza ko misile zaguye mu kibanza ca gari ya moshi ca kramatorsk zarashwe n'igisirikare ca ukraine kwatana hamwe inteko z'uburusiya zasabwe kugiramwo ibitero muri ico kibanza uno musi wa gatanu yamara perezida wa ukraine volodimir zelenski yamenyesheje ko ata nteko z'igihugu ciwe zari muri ico kibanza avuga ko inteko z'uburusiya zarashe ku basivile basanzwe muri ico kibanza ko ata musirikare yari ahari harimwo ijambo yashikirije inama nshingamateka y'igihugu ca finland hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa videwo
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu fidel niyongabo na eugenia mukankusi bayatugejejeho tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango w'afurika y'uburasirazuba eac ni umuhango wabereye i nairobi muri kenya mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye abakuru b'ibihugu bane w'u rwanda wa kenya uw'ubuganda n'uwa kongo nibo bitabiriye ibirori byo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo antoine felix tshisekedi yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana na bagenzi we ni ibirori byabereye i Nairobi muri Kenya tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi ko ashikanye Kongo muri EAC Congratulations dear brother ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe ubu abanyagihugu hafi miliyoni amajana atatu bagiye kuba umwe bagenderanire bahanahana ibidandazwa bongere bafatanye mu iterambere tubaye umwe nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye ivyo tuzobicikako nitwabishiramwo ishaka kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa afurika ugere mu burengero uciye muri kongo rests in our hands.
Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe Excellence, Monsieur Yoeri Kabuta.
ati banyakubahwa abakuru b'ibihugu bigize EAC sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizokwisununura kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere ariko ntibizokunda mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe twiteze kandi ko hazoshirwaho urwego rujejwe ivyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icicaro muri kongo kuko zirahari ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracari magahaze imana ihezagira akarere kacu Bariki jumuiya yetu akamo k'amahoro mu karere ka afurika y'ubuseruko perezida w'ubuganda yakumvise n'ingoga These are all linked people. But above all, yoweri museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya eac kuko ari umuryango uguma waguka yavuze ko atawuryoherwa n'indyane kuko atawuzishikana yongera ko ko abahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato ndetse imbere y'uko iyo nama yabereye i nairobi muri kenya itangura yoweri museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbonankubone na mugenzi we w'u rwanda paul kagame yamara nta byinshi bashimye gutanga gutangaza ku mubonano n'ibiganiro bagiranye icyo bikoze perezida museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we kagame biboneka ko perezida kagame yariko aravugisha museveni uyu nawe amuteze amatwi amuraba mu maso abo banyacubahiro babiri hari haheze imyaka ine batabonana bitumwe n'icuka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo bagirizanya ko umwe abitsa abansi ba mugenzi we igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda i rwanda muri angola imbere y'abakuru b'ibihugu nka felix antoine cisekedi jao rurenzo wa angola abo bari nk'abahuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha museveni na kagame bimwe mu byari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana gukuraho no kwirukana abantu cyangwa inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi cyangwa iguha uburyo n'imfashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri ayo masezerano yabaye nk'akamizwe n'ingoma mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa perezida museveni akaba n'umuhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane ingendo zibiri generale muhozi kayine rugaba yagize mu rwanda akabonana n'uwo yita inarume perezida paul kagame nizo zatumye imipaka yugururwa hagati y'u rwanda n'ubuganda pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu nkambi ya gisirikare izwi nka katindo cyahitanye abantu batandatu barimo umusirikare ufite ipeti rya koroneri n'umugore we wacungaga ako kabari iby'iyi nkuru turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda naho hatewe grenade inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka nyakabanda mu mudugudu w'indakemwa ikomeretsa umwana muto w'umukobwa mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umwe mu baturage b'umudugudu w'indakemwa reka tubumve aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'indakemwa mu kagari ka nyakabanda byabaye ejo saa sita n'iminota nk'icumi ubwo byabaye akavura kari karimo kagwa ngo batera gurunede ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye hakomereka akana bakajyana kwa muganga amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho kuri boyi babe ariho abo bahitamo gutera iyo grenade ni ibintu byabayeho bitunguranye ntawabikekaga kuko kugira ngo hari hamaze kuba n'inama y'umudugudu niho wari wateraniye bibuka
none kugira ngo abantu b'umudugudu bateranira aho bibuka nyuma haterwe iyo gerenade byakiriwe gute n'abahaturiye abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu urumva imvura yari irimo igwa uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza n'izi saa polisi iracyashakisha kuva izo saa bikimara kuba ariko ntabwo araboneka
wowe utuye aho ngaho kicukiro ni boyi uhamaze imyaka myinshi umutekano waho usanzwe ari mwiza muri rusange ni ahantu maze imyaka cumi irenga imyaka cumi n'itanu urumva ni ahantu ntuye ntabwo mpatuye ndakodesha ariko mpamaze igihe kirekire umutekano waho nta kibazo hari hafite nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba nta n'umuntu dukeka waho hafi wenda twe wenda niwe waba wakoze ibyo bintu gusa polisi iracyakurikirana iperereza nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo umuturage utuye ku kicukiro ni boyi watubwiraga uko byagenze haterwa iyo gerenade ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza sawa murakoze urakoze nawe venuste nshimiyimana twifuje kuvugana n'umuvugizi wa rib ariko ntiyaboneka ku rubuga rwayo rwa twitter rib yatangaje ko ikomeje gushakisha ababa bateye iyo grenade tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika umuryango olicome uharanira kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu burundi uvuga ko mu mwaka ushize amafaranga arenga miliyari magana ane z'amarundi yanyerejwe ibi biri muri raporo yawo y'umwaka ushize yashyize ahagaragara umuyobozi w'uwo muryango gabriel rufyiri na bwana pascal nduwimana uyoboye ishyirahamwe mark mu burundi baganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije kuri iyi raporo reka eme pascal nduwimana atubwire uko yakiriye raporo yakozwe na oricom bwa mbere ho turashima ingene abarundi ndetse mbere na leta yanashyize ingufu cyane n'ibindi bintu byo kurwanya ibi biturire kuko turabizi ibyo byose ahantu hariho igiturire atagutera imbere kandi turabizi ko atamajyambere ahaba muri bwa mbere twarashimye ihari leta nzeyi icyo kintu yaranagikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubu we wenyine n'ubwiwe arabivuga akajya ahantu agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe hano hantu haribwe kandi by'ukuri uraze ukaca ubona yuko ari indongozi by'ukuri bashyize imbere iki kibazo cyo kurwanya aba bantu rero ibyo rero twebwe turabishima kuko turi hano turazenguruka intara turabona ingene biri kandi turabona ko hariho intambwe by'ukuri yego ntawovuga yuko ati giturire cyaraheze turabizi ko ari urugamba iyo umuntu ayitanguye ariheba ariheba kandi aba ari intambara idasanzwe ariko mugabo turashima ko hariho ukwikosora kandi ukabona ko ubufasha ahanwa arahanwa by'ukuri bitwara bibonye banabatwereka batabanabize abanabasahuye ibi rero turashima ku bwa orikome nayo ko ibyo ngo iterere kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu akumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ari iwawe yigejwe ikigega si cyawe ushinzwe guteza imbere abarundi ibyo umuntu aca abishima rero twebwe natwe tuzogira akanya k'imvura tuzomushyire nawe aduhe iyo iyo iyo iyo raporo umuntu ayisome neza ariko kandi by'ukuri ibi byo kurwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese ni ikintu turwanya twese kandi ni hamwe tuba umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe turashaka twese ko twotera imbere abarundi turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera iki rero kiraba umugambi wicanye igihugu cyane intara ni kiraba umuntu wese akunda abarundi igihugu afite ubuntu
eme pascal ndubimana amatohoza akumva ati ibi byaragiye agashyigikira akumva ati itebure
eme pascal ndubimana muravuze ko icyo kibazo abategetsi bacicariye ivyo nivyo hariho utwigoro tutari duke tuboneka ko bariko bararwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire ariko utwo twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane rwose ariko harashinzwe n'amashirahamwe eka ajejwe kurwanya ibiturire ruswa ariko ivyo bibazo vyama vyagarutse umwanya wose akizero karihe ko utwigoro turiko turakogwa tuzoteba tukagira ico dushitseko icyizere aho ni ngombwa kuvuga yuko hajyanye n'ibibazo yuko abantu hatari akigoro ubu rero ahantu hari ubudasa ni uko haba ugukebura hakabamwo urukundo umuntu akumva yuko ariko arakebura atagwanije adatukanye hakaba ukwiyumvira yuko turi hamwe twese kuko by'ukuri imbere nizo haraba amashyirahamwe akebura mu mugabo ubirabye ugasanga iyo iyo iyo iyo nkebuzo yabo ntabwo ari inkebuzo umuntu avuga ngo akunze uburundi arababajwe n'abasahura harabamwo ibyo gushikuza ibyo kurenganya ibyo gukumirana mbere hakabamo akandi kantu atari keza rero akigoro cyane ubudasa ni uko hajeho kumva yuko twese turakunda abantu uburundi ubwa mbere haba ukumva yuko ubwo butunzi ari ari ubwa twese ni ukuvuga yaba ubwo butunzi kama izahabu iri ryacanye agataka hakaba kumva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi kandi ata n'umwe avuyemwo ibisi by'akazi kamwe ibisi by'umugambi we cyangwa nk'abatwa gutwara bamwe bakatubwira bati nimurereke mwese bereka ntihagire umuntu abasahura ubu butunzi bwa wanyu kandi iyo hagasa hava rero ukuvuga ikintu ushyizemo kubaha ugukebura ugasonera umuntu n'aho aba ari inzego cyangwa uwiketswe akegerwa neza agahanirwa hanyuma byanze agahanwa akumva yuko atarenga guhana guhana pascal eme pascal ndiwimana ni ikintu gi- agamika ijosi nahanwe rero guhana ni ikintu gihambaye cyane rwose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe eh, ndabona n'umushirantahe eh, gabriel rufieri ashitse ngaha Ah, mwiriwe neza gabriel rufieri mwiriwe neza eh, nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko sinzi ikibazo gihari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane Eh, ndumva bimwe bimwe sindabyumva sinzi ikibazo gihari sindabumva neza mugabo nibaza ko nza gukurikira ntibyakunda nihagira icyo tuvuze utumvise neza uragisubizamwo ariko twebwe turakumva gatanu kuri gatanu ni vyiza cyane rwose ijwi ryawe rirarongorotse muranyumva ariko jewe sindabumva cyane ariko ndagerageza Yego.
numvise bimwe bimwe umuntu utumire mwa eh, turiko turasangira ikiyago yashikirije eh, ariko ndagerageza numve ni hasi numve ko ushobora kubi- ku- ku- kumva ibibazo ni vyiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icegeranyo washikirije eh, ishirahamwe orukoma ryashikirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni icegeranyo kirekire ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe eh, gabriel rufieri oya nibyo twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishyirahamwe rikomeye rimaze imyaka mirongo ibiri riri ku rubuga ririko o, rirakora ibijanye eh, no gucungera amatungo ya leta ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora ah, twishimikije ingingo ya mirongo itandatu n'icyenda y'ibirwa shingiro Eh, iyo rero oh, aba mu ibwirizwa eh, rya kera aba no mu ibwirizwa ry'ubu iyo ngo nigeze ihinduka yagumye uri uko nyene ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu agace kayo k'iyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu nintakomwakomwa nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba uko yokwitwa kose igiti cyose yoba afite n'icyo ari cyo cyose ntagira uburenganzira bwo gukoresha ikitarekuriwe ikitajyanye n'icyo bwagenewe Ingi- i- i- agace ka- k'iyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi eh, umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi Eh, umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuheko aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarika abihagara- ahagarara Ni- niko ibyo bi- aho hantu handitse gushika ubu gabriel gabriel rufieri N'ibindi.
mu bintu mwatohoje murabona ko hari abanyagihugu urwo ruhara bagwumva kandi bashobora kururangura Ego, abanyagihugu barabikora cyane kuko n'ikimenyamenya twebwe ntitushobora gukwira ahantu hose mugo barabiduhereza tukabikorera ko aho niho rero nibaza ko mu myaka mirongo ibiri eh, tumaze turiko turakora niho ishyirahamwe rikome ryagiriye ingufu kuko ibyo turonka tubikora mu banyagihugu no mu gihugu mbere no mu batwara kuko abatwara hari igihe nabone babura ingene babigenza baca bituzanira ibyo rero nabyo turabishima iki cegeranyo rero cy'uyu mwaka numva ko ari nk'icegeranyo bigize mirongo ibiri kuko buri mwaka buri mwaka dusohora icegeranyo abokenera kuraba ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu webe cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera bazobironka bazobibona ni ibintu bisanzwe bitanyegejwe kandi niyo tubisohoye tubashorindikiramo muri leta nabone nk'ubu bariko baradutelefona batubwira bati aha ayi mwararengeje aha ayi ibi nibyo ariko kandi tuca tubivugana eh, kugira ngo turabe ingene ibintu vyokosorwa ivyo rero eh, ni icegeranyo eh, novuga ko ari icegeranyo gisanzwe dusanzwe dukora kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera vyinshi bidakosorwa E, e, tugarutse rero kuri ico cegeranyo mwaravuze ko hariho eh, n'abategetsi eh, eka abantu bafise ibiti bikomeye bashobora kuba ah, bari muri iyo ngeso yo kurya ruswa kurya eka yo gutanga ibiturire no kurya ruswa eh, ivyo bintu byifashe gute muri iki gihe nababwiye ntimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva sinzi ikibazo gihari eh, kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza numvise bimwe mu byacikaguye sinabyumvise reka ndagusubiriyemo mwa- muri iyi raporo muravuga ko harimwo eh, mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimwo abari mu bategetsi ico kibazo cakiriwe gute n'abategetsi
ubuya barimwo ibyo byose byo harimo nk'abantu bo muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri iki cegeranyo twaravuze ibisata byasinzikaye gusumba ibindi hari igisata kijyanye n'iby'amasoko ya leta hari igisata kijyanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijyanye n'iby'ama ama entreprise ni ukuvuga amashyirahamwe rifitemo imitahe abo bantu barasinzikaye rwose kandi ntibasohoka amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho hose uko ari hatatu amasoko ya leta niyaza ubwa mbere acururitse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo naho hari ibiturire kuko muri atwe dukora ku byo gusoma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari nk'uko muri ko murabivuga ni uko dusanga muri leta barimwo ntitwumva ngo ni bose kuko harimo nk'abantu bagerageza nk'uburabye nk'umushyirangagi uri hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urabona ko agerageza kuraba yuko ubushikiranganji bw'igice giturire cyobanwa mugabo rero ntashobora kubikoramo nyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe ni ukwita solidarite guvernementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwete umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu afise abashikiranganji bose bakurikiye bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba
gabriel ufire mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa y'imonogoje mu burundi murafite akizera ko ibyo bibazo bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubirwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire eka gusesagura amatungo y'igihugu byabandanije murafite akizero ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu bizoteba bigatuzwa icyo kibazo ibyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi nk'uko namwe mwabivuze ngira nishure sinzi ko ibyo mpamvu nishura bizaba bihuye n'ibyo mbagije nagerageje kumva ibice bice sinzi ko mwaba mwari mumbagije yuko tumaze imyaka myinshi turiko turi muri urugamba rwanya ibiturire no n'isagwa ry'amatungo ya leta yuko twaba dufise icizere ko tubona ko bishobora kuzohera sinzi ko ico kibazo mwambagije nico kibazo wacumvise duga ku ijambo nico nyene ego murakoze twebwe twamana icyizere ubu icyizero dufise ni shaka tubona umukuru w'igihugu cy'uburundi afise ni shaka tubona umushikiranganji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko iri shaka hamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira bugakora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka ko igituri bishobora kurwanywa mugabo icyo n'abandi babwira coco murabona ko leta yagiye muri cyo ni ukwita la logique du développement ni ukuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijyanye n'iterambere ntibizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishyirira rero yewe ndafite icyizigiro ni nacyo gituma mbere murazi yuko nari maze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye nyaruka mu bintu byantumye nza nicyo cyizigiro nabonye y'uko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko tuzogaruka ko eme pascal azoronka akanya ko gusubira gusigura reka n'umushinga ntahe gabriel rufiri nawe nyine tuzosubira tumutumire turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze nawe frederic nkundikije mbere y'uko dutandukana tubibutse ko uyu munsi repubulika ya demokarasi ya kongo yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa afurika y'uburasirazuba eac umuhango wabereye i nairobi mu gihugu cya kenya twabwiye kandi ko i kigali mu rwanda naho hatewe grenade inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yate- yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka nyakabanda mu mudugudu w'indakemwa ikomeretsa umwana muto w'umukobwa nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha turabashimira ko mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye edi rwema twongere duhure mu kanya saa moya n'igice mu makuru arambuye y'umugoroba